Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lama walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyoonii televezyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikuu fi qaaduuti. Sagantaawwan fi oduuwwan har'aaf qabnu keessaa turtii waggoota sadii booda qormaanni biyyaalessaa barnoota kutaa kudha lammaffaa naannoo Tigraayitti kennamuuf akka jiru kabaja ayyaana irreechaa boor hora Finfinneetti taasifamu irratti rakkoon nageenyaa akka hin jiraanneef hojiitti jiraachuusaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsuusaa fi qophii torbanii kan ta'e. Qophii labataas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa amma oduuta dhiyaata gara bafiqaaduuttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti an bafiqaadu muradaati. Naannoo Amaaraa keessatti ji'a gayya darbee kaasee walitti bu'iinsa adeemaa jiruun kan ka'e dhaabbileen oomishaa yookiin industiriiwwan hedduun waan hojii dhaabaniif namoottan hedduun rakkinaaf saaxilamuun isaanii ibsamee jira. Walitti bu'iinsa kana hordofuudhaan bahaa fi lixa naannichaa akkasumas industiriiwwan magaalaa Dabra Birhaan keessa jiran kumni tokkoo fi dhibbi lamaaf kudha ja'a hojii dhaala akka ta'an beekameera. Naannoo bulchiinsa Amaaraatti itti gaafatamaa biiroo industiriitii fi investimentii kan ta'an obbo Idris Abduu sagalee Ameerikaatti akka himanitti dhaabbileewwan oomishaa kun kan hojii isaanii dhaabanii sababa cufiinsa karaa akkasumas sababa cufiinsa bilbilaatii fi intarneetaatiin akka ta'e dubbataniiru. Akkasumas ji'a gayya darbe keessa walitti bu'iinsa tureen walqabatee naannoo magaalaa Baahirdaaritti kan argaman dhaabbileen oomisha abaaboo kan kuduraa muduraa akkasumas kan horsiisee bultootaa kudha saddeeti waan manca'aniif. Hojjattoonni kuma tokkoo fi dhibba ja'a ta'anii hojii dhaala ta'anii jiru. Obbo Idris Abduu akka dabalanii ibsanitti nageenya naannichaa deebi'ee tasgabbaa'uudhaa baannaan rakkinni caalaa cimaa ta'e naannicha muudachuu danda'a. Dhiyeenya kana bulchaa naannichaa ta'uudhaan aangoo kan qabatan obbo Araggaa Kabbadee ibsa tamsaasa televezyiinii naannichaatii fi tibbana kennaniin sochiin hidhannoo naannicha keessatti taasifamaa jiru jiraattota naannichaa rakkina caalaa keessaa waan galchuufi. Gareewwan uummata naannichaatii fi quuqama qabna jedhan hunduu nageenya waaraa buusuudhaaf akka hojjetan waamicha dhiyeessuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahirdaariirraa gabaastee jirti.
Ogeeyyoonni seeraa dhaabbilee mirga namoomaa fi hawaasa siivikii kan Itoophiyaa biiroo dhimma dubartootaa fi dhimma hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irratti himannaa dhiyeessuu isaanii ibsaniiru.
Ogeeyyonni seeraa kun himannaa kana mana murtiitti kan dhiyeessanii biiroon dhimma dubartootaatii fi dhimma hawaasummaa kan bulchiinsa magaala Finfinnee mirga ijoolleewwan daandiirra jiraatanii kabajuudhaa fi eegumsa taasisuu dhiisuu isaatiin akka ta'e ibsameera. Daariktara dhaabbata ogeessota seeraa kana kan ta'an obbo Ammahaa Mokonnin himannaan kun kan dhiyaate seera imaammataa fi gocha biiroon bulchiinsa magaala Finfinnee ijoolleewwan daandiirra jiraatan irratti hojiirra oolchaa jiru kan ilaallate akka ta'e sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Ammahaan akka dabalanii jedhanitti bulchiinsi magaala Finfinnee ijoolleewwan daandiirra jiraatan kaasuudhaan wiirtuuwwan adda addaa keessa qubachiisee fi tajaajila barbaachisaadhaa fi gahaa ta'e kennuu hin dandeenye. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baaseen ijoolleewwanii fi namoottan mana dhabeenyii daandiirraa kaafamanii naannoo galaanitti walitti qabamanii jiran keessaa sadii du'anii dhibbi tokkoof sagaltama kan ta'an immoo hospitaala seenuu isaanii beeksisee jira. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaatti daariktera to'annootii fi qorannoo kan ta'an Salaamaawit Girmaay wiirtuun namoottan sun keessa jiran hanqina tajaajila barbaachisaa ta'e waan qabuuf Namoottan achitti walitti qabamanii jiran rakkina fayyaa adda addaatii fi saaxilamuu isaanii akka ibsan gabaasni Gabre Mikaa'el Gabre Madiin beeksisee jira.
Naannoo Tigraayitti qormaanni biyyaalessaa kan kutaa kudha lammaffaa waggoota sadiif sababa wal waraansaan addaan citee kan ture kibxata dhufu akka kennamu eejensiin qormaata biyyaalessaa beeksiseera. Dooktar Isheetuu Kabbada sagalee Ameerikaatti akka himanitti naannoo Tigraay keessatti barattoonni kuma sagal ta'an qormaataaf kan dhiyaatan yommuu ta'an qormaatichis yuunivarsiitiiwwan afur kan naannicha keessatti argamanitti kennamas jedhameera. Barsiisonni yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessatti argaman saddeetirraa filatamanis qormaata kana qoruuf garasitti imalaniiru jala gabaasni gabra mikaa'el gabramadiin finfinneerraa erge gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo miseensonni mana maree mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii koomishiniin waa'ee sarbamiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatame qorachaa jiru. Akka hojii isaa itti fufu waan dhiibbaa hin gooneef mirgi miidhamtootaa akka sarbamu taasifameera jechuun dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Amnesty International beekseeti jira. Bafqaadu.
Miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jeequmsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti adeemaa jirurraa fuula isaanii garagalchaniiru kan jedhe Amnesty International. Komishiiniin sarbiinsa mirga namoomaa kan Itoophiyaa hordofaa jiru fulbaana 18 bara 2023 gabaasa dhiyeesseen dhimmi mirga namoomaa Itoophiyaa Tigraay irra darbee dhimma guutummaa biyyattii akkasumas dhimma gaanfa Afrikaa ta'ee deemaa jiraachuu isaa beeksiseera. Miseensonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii iyyannoo miidhamtootaatii fi hawaasaalee siiviikii xiyyeeffannoo dhoowwachuudhaan yeroon hojii komishiinichaa akka itti fufu taasisuu dhiisuun isaa akka sirrii hin taane kan ibse Amnesty International mootummaan Itoophiyaa. sochii ce'umsa haqaa hojiirra oolchuudhaa fi sochii gahaa akka gochaa hin jirre ibseera. Komishiiniin addaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwate hordofu akka hundeeffamu kan taasifame ji'a muddee bara 2021 gaaffii gamtaa Awurooppaa irraa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan akka ta'e kan ibse Amnesty International gamtaan Afrikaa waxabajjii 13 bara 2023 kaasee sochii komishiinichaatii fi beekumsa kennuu akka dhaabe beeksisee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma daa'immanii irratti hojjetu yuuniseef sababa jijjiirama haala qilleensaarraan kan ka'e waggoottan jaha keessatti daa'imman miiliyoonni 43 ta'an qe'eerraa buqqa'uu isaanii ibseetii jira.
yuuniseef gabaasa jimaata har'aa baaseen guyyaatti ijoolleewwan kuma digdama ta'anii sababa jijjiirama haala qilleensaatiin kan ka'e akka jireenya isaanii irraa buqqa'an ibsee bara kuma lamaa fi kudha ja'a amma kuma lamaa fi digdamii tokkootti ijoolleewwan biyyoottan afurtamii afur keessa jiran sababa lolaa bishaaniitiin sababa rooba bubbee qabuun akkasumas sababa hongeetii fi abiddaatiin kan ka'e buqqa'anii rakkina keessa seenuu isaanii beeksiseera. Gabaasni yuuniseef kun itti dabaluudhaan akka ibsetti waggoottan soddomman dhufan keessattis sababa haala qilleensaatiin kan ka'e ijoolleewwan jireenya irraa buqqa'uu danda'an tilmaamuun akka danda'ame ibsee jira. Akkuma kanaan sababa lolaa bishaaniitii fi bubbee galaana irraa ka'uun waggoottan soddomman dhufan keessatti ijoolleewwan miiliyoonii sagaltamii jaha ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu danda'u. Dhimma kana ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan Daayiriktarri Yuunisee fi Kaatiriin Raaseel rakkinicha to'achuudhaaf meeshaanii fi beekumsi akka jiru ibsanii meeshaawwanii fi beekumsawwan jiranutti fayyadamuudhaaf boodatti harkifannaan akka rakkina ta'e ibsuun isaanii gabaasamee jira.
Badhaasni noobelii kan nagaa inni bara kanaa falmituu mirga dubartootaa fi mirga namoomaa kan taatee fi yeroo ammaa mana hidhaa keessa kan jirtu lammii Iraan Naargees Muhammadiif kennamee jira.
Naagiriis Mahammadii mootummaa Iraaniin yeroo kudha sadii qabamtee hidhamtee yeroo shanii himannaan irratti dhiyaate dhuma irrattis adabbiin qacceedhaan ala dhibba tokkoo fi shantamii afur reebamuutii fi hidhaan waggaa soddomii tokkoo irratti murtaa'e yeroo ammaa mana hidhaa keessa akka jirtu gabaasameera. Qabsoo ishee bara kuma lamaa fi sagaltama yommuu barattuu saayinsii fiiziiktii turte kan jalqabde Naagiriis Muhammadi namoottan firoonni isaanii jalaa hidhamanii wajjiniin dhaabbachuu waan jalqabdee fi bara kuma lamaa fi kudha tokkotti kan yeroo jalqabaatiif qabamtee hidhamte. Mormii ishee itti fufe keessatti waa'ee murtoo du'aan adabamuu Iraan keessatti raawwataa jiru, waa'ee reebicha hidhamtootaa, waa'ee hokkora saalaa keessumaa dubartoota hidhamtoota siyaasaa ta'an irratti raawwatu sagaleen dhiyeessaa turte yeroo hedduu akka hidhamtu kan isee taasise akka ta'e beekameera. Jireenyi Naagiriis Mahammadii dhaadannoo dubartoota lubbuun jireenyaa fi bilisummaa jedhu isa mormitoonni Iraan keessa jiran dhageessisanuu fi fakkii akka ta'e koreen badhaasa noobeelii ibsee jira. Badhaasni noobeelii baranaa torban kana keessa namoottan sochii saayinsiitii fi hogbarruu keessatti caalmaa galmeessanii fi kennamuun isaa gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin nagaan tura.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru jala bultii ayyaana irreechaa bara 2016tiif jiraattonnii fi keessummoonni hedduun gara magaalaa Finfinnee seenaa jiran. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee keessummoota dhufan gama hundaan simachuuf qophii akka ta'e hime gama nageenyaan qaamoleen nageenyaa marti hordoffii malu taasisuuf hojiitti boba'anii akka jiran kantiibaan magaalaa Finfinnee har'a foorumii dhimma irreechaa shanaffaa irratti argamuun dubbatanii jiran biiroon aadaaf turizimii oromiyaa gama isaatiin ayyaanichi akka yuuneeskootti galmaa'uuf hojii jalqabuusaa ibsee jira galmoo daawit finfinneerraa dabalata qaba.
Har'a jala bultii ayyaana irreechaa hora finfinneen sagantaalee hedduun magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiran keessummoonni ayyaana waggaa dhibbaa ol gargar citee ganna shan dura lafaa kabajamu waanse kanarratti hirmaachuudhaa fi kan seenaa jiran yoo ta'an humnoonni nageenyaas to'annoo fi hordoffii cimsanii jiran. foorumii irreechaa shanaffaa magaalaa finfinnee hoteela shaaraatan irratti qophaa'e irrattis kantiibaan magaalaa finfinnee aadde adaanech abebee irreechi ayyaana saba hedduu hammate ta'aa dhufuu dubbatanii nageenyaan walqabatee immoo akkas jedhanii jiran.
raayyaan nageenyaa qaamoleen nageenyaa hundumtuu hojii boonsaa hojjechaa jirtaniif maqaa koota fi maqaa bulchiinsa magaalaa finfinneetiin horaa bulaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada akkuma ayyaana masqalaa. karaa nagaa fi duudhaan isaa eeggateen farreen nageenyaa qaanessuudhaan akka gaariitti hojjettan irreechis hanga kabajamee dhumutti haaluma kanaan akka irra deebitan amantaa guddaa isinirraa qabna dhumarrattis ayyaanichi akkaataa kanaan dhalootarraa dhalootatti akka darbu abbootiin gadaa haadholeen siinqee hojii hojjechaa turtanii fi gara fuulduraas hojjechuudhaaf itti gaafatamummaatti fudhattan kanaaf. galata guddaatu isinii malaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.
adda adaanachi jiraattonni magaalattii akkuma ayyaanota kaan irratti keessummoota simatan waan qabaniin bareedina ayyaanichaatiif akka gumaachan illee gaafatanii jiran obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa gama nageenyaan hordoffii jiru irratti yoo dubbatan isaanis akkas jedhu.
nageenyummaan hawaasa kanaa akka eegamuuf sadarkaa federaalaa irraa kaasee poolisiin naannoo poolisiin federaalaa raayyaan ittisa biyyaa osoo hin hafne. karaa qindoominaan karoora qindoomeen karoora qindoomina qabu baasuudhaan koreen adda addaa ijaarameetiniin namni hundinuyyuu hanga nama dhufeetiniin simatee iddoo sireetiin gahuutitti iddoo malkaa irreeffannaatitti ummanni naamusa isaa eeggateetiin nageenyummaan baheetiniin irreeffatee haga bahuutitti kallattii adda addaatiif foolleen qarreen qeerroon. kenna ijaaramaniitiin uummanni oromoo hawaasni oromoo bal'aan ijaarame ayyaana kana milkeessuudhaaf hirmaannaa hawaasa hundaa bal'aatiin sablammoota magaalaa finfinnee keessa jiruutiin ayyaana kana simachuudhaaf kan eeggamaatiin jiru jechuudha.
foorumii kanarratti waraqaan qorannoo garaagaraa ogeeyyii seenaan kan dhiyaate yoo ta'u abbootiin gadaa keessummoonni biyya alaa fi keessaallee irratti hirmaatanii jiran sheek abduu jabbaar mahammad abbaa karraa holqa soofumarii. irreecha finfinnee irratti yeroo afuriif irratti argamanii jiran.
Wanti ta'uu qabu irreessi kun beessa tokkummaati bakka jaalalaati bakka ammoo sirna muudaa as keessa jira sirna adda addaa as keessa jira gadaan sirna gadaa as keessa jira irreessi irreessi tokkummaa irreessi jaalala saba sabnoota maraa walitti fidee tokkummaa kan mul'isu jechuudha. Kanaaf sadarkaa addunyaatti odoo galmeeffamee yuuneeskoo irratti karaa mootummaatiin qorannaan guddaan irratti godhamee odoo galmeeffamee beekame jedhee itti yaada gara jechuudha.
Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan irreecha yuuneeskootti galmeessuudhaa fi hojii irra jira jedhu.
Ayyaanni kun jaalatamummaa fi hawwattummaan isaatis duudhaaf safuun inni qabu mataan isaa guddaa ta'uu isaa irraa kan ka'eetiin jedhe kan ofii godhateetiin kaka'umsa mataa ofiitiin sabaaf sabalammiin biyyoonni adda addaa haalli itti fudhachaatiin jirantu jira jechaadha. Naannoon Sidaamaa akkasuma karaa wal fakkaatuun haalli itti kabajaatiin jira. Kana yoo jennu ayyaanni irreechaa. yuuniskootti galmaa'uudhaaf carraan inni qabu guddaadha. Haa ta'u garuu yuuniskootti galmaa'uudhaaf sirna yuuniskootti galmeessuudhaaf ati guutuu danda'u qabdutu jira jechuudha. Qorachuudhaan qonnaa adda addaa geggeessuudhaan ulaagaa yuuniskoon qabeenya hambaa aadaa addunyaa godheetiin galmeessuudhaaf deemu sana keessatti wantoonni inni ulaagaan inni guuttachuu danda'uudhaa qabu. qorannaan taasifameetiin waa hunda guutteetiin dhiyeessuu danda'uudhaa qabdu dirqama wanni jiru jira jechuudha. Ogummaadhaan ogeessi hayyoonni kan hojjechuu danda'uudha. Kun guyyaan irreechi keessattuu finfinneetti irreeffachuudhaan jalqabame kaaseetiniin qorattoonni keenya bal'inaan itti deeman.
Qorattoonni kan qoratanittis dabalata fooramiin irreechaa waggaa waggaan gaggeeffamulleen kanaaf galtee tokko akka ta'e mootummaanis qaama lallatu waliin ta'ee hojii kana akka itti fufu obbo Biraanuun dubbatanii jiran. Jala bultii irreecha hora Finfinnee boruuf sagantaalee hedduunis har'a galgala itti fufu. Kanneen keessaa tokko yeroo lammataaf kan gaggeeffamaa jiru koonsartii sirbaa irreechaati. Dargaggoo Amaanu'eel Amuluu qopheessitoota sagantichaa keessaayyuu.
Xiqqoo kana jalatti kan baranaa kan adda godhu rakkoo adda addaa dabarsinee wal buusuu wal mufachuu adda addaa dabarsinee deebinee akka haaraatti wanta adda cite tokko deebitee itti fufsiisuun xiqqoo cimuu danda'a sana hundumaa dandamannee itti fufsiisneera jedhee yaada xiqqoo sun gammachuu adda nutti himeera waan dhaabbatee tokko tokko akka deebi'ee eegalu goonee konsertii al tokko jammaree adda cite itti fufsiifnee uummatni keenya baadiyyaadhaa dhufullee akka dhufee as boqotu gochuudhaaf yaallee jirra. Hundi isaanii qophaa'aa jiru aartiin sadee qopheessine hundi isaanii as taa'anii eegaa jiru uummata taa'anii eegaa jiru sagantaa ajaa'ibaatiif baay'ee nama tola dhugaa. Egaa bakkeen naaf bulla.
Indaala Baataan jedhama isaan obbo Ashannaa fi Bultoo jedhamu inni immoo Abarraa Fufaa jedhama asuma magaalaa Finfinnee qe'ee Tufaa Munaatii dhufne qophiin masaarraa kaasee baay'ee haalli jiru namatti tola qophiin namootaa haalli uummanni uffataan faayamee bareedee itti dhufaa jiru. baay'ee kan namatti toluudha guyyaa boriis haala gaariidhaan ni kabajama kan jedhu abdii qabna.
gabaasa sagalee ameerikaaf galmoo daawwitti finfinneerra.
gara sudaan kibbaatti nu geessa gabaasni nuti of harkaa qabnu mootummaan sudaan kibbaa sagalee mormitootaa ukkaamsaa bilisummaa miidiyaa daangeessaa dhimma hawaasa siivikii gidduu seenuudhaan jechuun koomishinii mirga namootaa kan tokkummaa mootummootaa himachaa jira. gabaasa mohaammed yusuf naayiroobii irraa erge jaallanneetu dhiyeessa.
Koomishinni mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa inni Sudaan Kibbaa keessa gabaasa haaraa mata duree cunqursaa jabaa jedhu kamisa kaleessaa kabaase yoo ta'u kunis Sudaan Kibbaa keessatti iddoo deemokiraasii fi lammummaan sirnaan daangeffame ilaala. Qaamni mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa kun dhaabbileen nageenyaa fi qondaaltonni mootummaa Sudaan Kibbaa dhiittaa mirga namoomaa dararaa ukkaamsuu cunqursaa geessisuu akkasumas hojii miidiyaa waldaalee siiviikii fi gareewwan siyaasaa keessa seenu jechuudhaan himate koomishinarri tokkummaa mootummootaa baarnee afaako naayiroobii keessatti gaazexessootaaf akka ibsanitti dararaawwan dhaqqaban kun ejjennoo hawaasa isaanii osoo hin ilaaliin loogii tokko malee uummata irratti dhiibbaa akka geessisu dubbatan.
mootummaan gaazexeessitoota rogeeyyii fi lammiilee idileellee haleelaa akka jiru arguutti fufneerra keessumaa namoota dhimmoota aangawoonni miira nama kakaasa jedhanii fi aangoo isaanii qeequu danda'u jedhanii yaadan irratti jabaatu kanas haloo bahuuf jecha doorsisuu hookkara irratti oofuu reebuu dubartoota irratti hookkara saalaa raawwatu akkasumas seeraan ala hidhuu fi dararaa irraan ga'u.
gabaasni kun haleellaa gaazexeessotaa fi falmitoota mirga namoomaa sudaan kibbaa keessaa fi alaarratti raawwatamaa jiruu fi to'annaa malee raawwatamaa akka jiru kan ibsu yoo ta'u kunis doorsisa toora intarneetii irratti gaggeeffamu dabalata akka gabaasa kanaatti dhaabbati basaasaa yookaan tikaa kutaalee oduu keessatti namoota qabiyyee maxxansamu yookaan tamsaasamu dura akka ilaalan iddoo sana kaa'uudhaan saansurii raawwata. maxxansaaleen biyya alaa keessatti hundaa'anis weebsaayitiin isaanii cufamuu fi miidhaa gama saayibariitu isaan mudata jedhe aangoonni sudaan kibbaas qeeqxota isaanii afriikaarraa humnaan dabarsuudhaan namoota dhabamsiisuu fi ajjeechaan shakkamuun himatamaa jiru mootummaan sudaan kibbaa qeequun kan beekamu mooris maabiyoor baatii guraandhala darbe keessa keeniyaa keessaa butamee gara juubaatti geeffamee dararaa fi haala hamaa dandamatee akka tureetu himama himata kanaaf deebii akka kennaniif ministeera odeeffannoo sudaan kibbaa maayikil maakuu'ii dhaqqabuudhaaf yaaliin ta'e garuu hin milkoofne qorattoonni miidhaa raawwatamee fi tajaajila nageenya biyyoolessaa kan sudaan kibbaa komatu koomishinar afaakoon akka jedhanitti.
sudaan kibbaa keessatti meeshaan ukkaamsaa inni jalqabaa tajaajila nageenyaa biyyaalessaati tooftaaleen isaan itti fayyadaman hedduun kanneen sirnichi kaartum keessaa itti fayyadamu yoo ta'u kanas sudaan kibbaa yeroo qaama sudaan turtetti isatti fayyadamaa ture kan calaqqisiisu ta'uu hubanne.
sudaan kibbaa bara 2011 biyya ollaa ishee sudaan irraa walabummaa ishee argatte gabaasni fuula 57 qabu kun. kan yeroo ce'umsaa sudaan kibbaa kaasee filannoo baatii muddee bara 2024 gaggeessuuf karoorfame xumuramutti of keessaa qaba sudaan kibbaa humnooti amanamoo kan pireezidaan saalvaa kiirii fi itti aanaa isaanii riek machaar gidduutti muddee bara 2013 lola qawwee irratti bobba'anii booda walitti bu'iinsa gosootaa uumameen biyyattiin gad adeemaa akka jirtu yoo ta'u waldhabdee kanaan yoo xiqqaate namoonni kuma dhibba afur. ajjeefamanii kanneen miliyoonaan lakkaa'aman manaaf qe'ee isaaniirraa godaansisee jira dhiibbaan filannoof taasifamu jabaataa yeroo dhufe kanatti kanneen aangoorra jiran aangoo isaanii cimsuuf dararaa geessisuu irratti bobba'uu danda'u jechuudhaan qorattoonni mirga namoomaa yaaddoo keessa jiru koomishinarri tokkummaa mootummootaa kaarlos farnaandes akka jedhanitti biyyattiin walitti bu'iinsa jiru furuuf qaama haqaa cimaatu ishee barbaachisa.
So the lack of an independent, reliable, transparent.
Kanaaf qaamni haqaa walaba amanamaa iftoomina qabu dhabuun waan hundumaa keessatti seeraan gargaaramuun akka hin jiraanne taasise akkasumas olaantummaa seeraa tapha kanaaf abbaa murtii gamtokkoo qofaa irratti hundaa'a kanaaf sirreessuu qabna garuu sana gochuuf seera ifa ta'e nu barbaachisa abbaa murtii barbaachisa sababni isaas yoo kun hin taane. lammiileen eegumsa qaama haqaa gaafachuu hin dandeenye malaammaltummaa yookaan dhuma irratti jeequmsatti gargaaramu.
mootummaan sudaan kibbaa adeemsa heera mootummaa tolchuu xumuree filannoo guutuu biyyaa akka gaggeessuuf gareen qorattootaa kan tokkummaa mootummootaa gaafatee jira kana malees aangawoonni gaazexeessitoota falmitoota mirga namoomaa miseensota waldaa siiviikii fi. uummata irratti doorsisa geessisan akka dhaabaniif gaafate aadaa adabbii malee jiraachuu babal'ateef xumura gochuufis qondaaltota qaamolee nageenyaa fi kanneen biroo sarbama akkasii keessatti hirmaatan seera duratti akka dhiyaatan koomishiniin kun gaafachaa jira.
amma dabareen kan qophii torbaniiti labata. torban faashinii niiwuyoork walumaa galatti bakka agarsiisa diizaayineroota faashinii fi kan namoota bebbeekaman uffata isaan hodhan uffatan akka ta'etti beekama waggaa waggaadhaan as yuunaayitid isteets magaalaa niiwuyoork keessatti gaggeeffama agarsiisni faashinii kun kana cinaatti garuu agarsiisonni baay'een faashinii qofa otoo hin taane dhimmoota rakkisoo fi haalota ulfaatoo ta'an kanneen akka hookkara saalaa irratti hubannaa kennuuf agarsiisawwan qophaa'an jiru gabaasaan sagalee ameerikaa raandii waajjiksanaa sagantaa gaggeeffame kana irratti argamuudhaan waan qindeesse tigisti gammeetu dhiyeessa.
maal uffatte afaan ingiliffaatiin what are you wearing gaafin jedhu gaafii agarsiisa faashinii irratti barame namoonni sirna agarsiisa faashinii irratti argaman ogaa nagaa wal gaafatan wayaa uffattee dhufte kana eenyutu diizaayinii godhee eenyutu qopheessee jedhee wal gaafata agarsiisa ji'a fulbaanaa darbe kana keessa niiwuyoorkitti qophaa'e irrattis sanumatu ta'e garuu modeelota agarsiisa faashinii oggaa sadaffaadhaa maddi itti geggeeffame namoonni hokkara saalaa irraa dandamatan irratti hirmaatan sarvaayivers faashin shoo jedhamu kun waan badaa darbellee isaan yaadachiisuudhaa fi garaa isaan hammeessuu danda'a. jeesikaa loong isaan keessaa takka wayaan ishiin qopheessite agarsiisa baranaa irratti dhihaachuuf karaa garee yookaan immoo dhaabbata mirga namoota hokkarrii saalaa irra gahee leellisu raayis jedhamuutiin carraa argatte.
felt amazing. I mean, I can't lie. I was incredibly nervous, um, but it's it's exciting and it's empowering.
Waan ajaa'ibaatu natti dhaga'ama. Sin sobuu faarumaa nan sodaadhe ture. garummoo waan nama onnachiisuu fi nama jajjabeessu ture haalli isaa sababni isaas yeroo baay'ee namoonni hokkarri saalaa irra ga'e maal uffattee turte gaafi jedhu gaafatamuun an baramee jette jessikaan namoota hokkara saalatiin miidhamaniif maal uffattee turte gaafi jedhu gaafii rakkoo qabu kana gara waan gaarii deebisuuf yaadnan dhufe immoo hundeessituu dhaabbata raayis amaandaa guyeeniin. amaandaan bara 2019 keessa as ameerikaa yuunivarsiitii haarvard keessatti oggaa barattu gudeeddamtee sanirraa erga dandamattee booda hojii kanaan jalqabde amaandaan akkana jetti. namoonni hokkara saalarraa hafan baay'een waan irra gahe booda gaafin irra deddeebi'ee gaafataman tokko jira innis gaafsan maal uffattee turtee waan jedhu. namoonni bebeekamoon illee agarsiisa adda addaa reed kaarpeet irratti gaafii wal fakkaatu gaafataman nu'is kanaaf maqaa balleessi jiru san bifa kanaan fuuldura dhaabbachuu barbaanne tilmaamni dhaabbata fayyaa addunyaa bara jireenya isaanii keessatti akka addunyaatti dubartoota sadi keessaa takka hokkara dhaanamuu yookaan immoo hokkarri saalaa isaan mudata dhaabbanni dubartoota hammeenyaa akkasiitiif saaxilan dandamachuudhaaf hojjetu raayis. laalcha dogoggoraa hedduu dhimma hokkara saalaatiin walqabatee jiru balleessu irratti xiyyeeffatee hojjeta. namoonni akka anaa hokkara irraa hafan hammeenyi nurratti raawwatame mataa isaatiin akka jallina sirna yaalaa sirna poolisiitii fi yakka nurra gaheef sirna haqa argachuu keessatti mana murtiirraa nurra gahuu hamaa miti jedhee yaada amma nuyis isa jijjiiruuf hojjechaatii. jirraan jettu immoo hirmaattota sarvaayivers faashin keessaa jessikaa loong agarsiisa faashinii bara kanaa irratti deeggartoonni namoota hokkarri saalaa irra gaheellee hirmaataniiru isaan keessaa lammiin ameerikaa gurraattiin yookaan immoo afrikan ameerikan yeroo duraatii xiyyaara hawaa balaliiste cn prooktar takka haala ture akkanatti ibsiti. sadarkaa kamittuu hoolaaltee waan faarumaan onnee nama tuqu waa'ee kanaa haasa'uu qabna dhaabuu danda'uu qabna san malees namoota hammeenya kanaan miidhaman akka waan balleessa isaanii ta'etti qeequu dhaabuu qabna karaa biraatiin baay'inaan hokkarri saalaa irra caalaa dubartoota irraan ga'u ta'us ameerikaatti dhaabbanni iddugala to'annoo dhukkubootaa cdc'n dhiirota kudhan keessaa tokko yuunaayitid isteetsi keessatti hokkarri saalaa akka isaan mudatu agarsiisa garee virgin galaktik astiroonaat jedhamuurraa kiristoofer heerii agarsiisa tibbana geggeeffame irratti hirmaateera yaada yeroo kennus.
ani hanga dubartootaa hubannoo dhabuu nan danda'a dhimma dubartootaa irratti loogii ta'uun isaa hin oolu jedhee yaada garuu hokkarri akkanaa baay'een saala lachuurra gahaa jira ergan dhaabbata raayis wajjin hojii jalqabe waan baay'een baradhe garuu ammas hojiin baay'een hojjetamuu qaba jedhee yaada.
dhaabbanni raayis koongiresiin ameerikaa. dhimma kanarratti xiyyeeffannoo akka kennu dhaabbata hojjechaati jiru koongiresiin labsii mirga namoota hokkararraa hafanii bara 2016 boodas bara 2022tti yaa'iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka addunyaatti labsii mirga namoota hokkararraa hafanii akka dabarsu dhaabbatichi dhiibba godheeraa gabaasa raandii wijaaksaaniif ani tigisti gammeeti nagaan.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan gahuudhaaf karaa toora marsariitii voa afaan oromoo akka miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi instaagiraamii nu biraan gahuu dandeessu keessummeessaan har'aa an mitikkuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tigisti gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi pirooduusarri keenya birhaan haayiluu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uu sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabne ayyaanni irreechaa boor hora finfinneetti ni kabajama ayyaana gaarii halkan gaarii.